iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga kuri mikoro muri kumwe nanjye edi rwema hirya no hino mu mijyi itandukanye y'igihugu cya uganda hari hashize iminsi hadutse imyigaragambyo yibanze cyane mu murwa mukuru kampala iyi myigaragambyo yatewe n'ifatwa ry'umunyapolitike robert cyagulanyi uzwi cyane nka bobi wine uyu ni umwe mu bakandida cumi n'umwe biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha iyo myigaragambyo yashamiranyije abaturage n'inzego z'umutekano imaze kugwamo abantu barenga icumi abandi barakomereka mu rwego rwo gushaka kumenya imvano y'ibyo byose ijwi rya amerika ryatumiye bamwe mu nzobere muri politike zikurikirana hafi politike y'akarere abo ni bwana frank mwine na bernard sabiti bombi bari mu mujyi wa kampala mu gihugu cya uganda reka mpere kuri bwana sabiti aduha ishusho y'uko yabonye ibintu byifashe muri iyi minsi ibiri ishize uko ibintu bihagaze hano mu mujyi w'ikambara biteye ubwoba kuko ubu ngubu ntabwo wamenya niba wasohoka mu nzu ukajya gukora ukabura guhura n'impanuka y'ibisasu umujyi wose mbega abantu bari bari kwigaragambya aba nyine umunyapolitike bobi wayini rero ikiza gutera ubwoba nangwa se agahinda abantu benshi ndetse abo ubuze bamaze gupfa bamwe abenshi muri bo ni ababa bari mu mirimo yabo ndetse ibya politiki batabyitayeho ariko rero bakunze gukurikirana ibya politiki bya uganda iki kibayeho kikaba kitadutangaje mbega kuko buri gihe iyo amatora yegereje hano muri iki gihugu ubutegetsi bukunze gukora ibikorwa nk'ibi ndetse n'abo babuhakanya nabo bakaba batemera ko ubutegetsi mbega bubabwira uko bakwiriye gutwaza kampeyini zabo so noneho rero nubwo ndetse ndivuga ko ibi babikora kugira ngo aba banyapolitike be gukunganya abantu benshi cyane ku bw'iyi ndwara nyine ya korona virusi ko nubwo hatakabaye indwara ya korona ntaho hakabuze urundi rwikuzo gavumenti ikoresha kugira ngo yangirize bariya bayihakanye ubu se abazi neza uwahoze avuganya perezida museveni umugabo bita kiza besigye waharaniye intebe y'ubwa perezida imirundi enye buri amatora yajagamo ni ibi bihari nabwo byanahabaga ikimenyesha y'uko buriya ibyo ibyo gavumenti ivuga ko ari ukugira ngo irinde abantu kutandura indwara ibuza nyine abantu benshi gukungana ukaba ureba yuko i- icyo iyo nsobanura i- itamaze Mm.
hari izindi izindi mpamvu abakurikirana politiki za ngaha zo bahazi neza Mm. Ah, bwana frank mwine nawe ah, uri impuguke mu bya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari uri umunyamategeko ukurikiranira hafi ah, politike z'ako karere Ah, bwana sabiti yaravuze ngo ah, biteye ubwoba ariko ni nk'aho abantu bari babyiteze kuko si ubwa mbere biba ku giti cyawe aho uherereye aho mu mujyi wa kampala gerageza uduhe ishusho y'uko wabonye ibintu n'uko ubibona kugeza kuri uyu munota
Ya, urakoze edi Ah, burya amatora yo muri afurika muri rusange burya niko akunda ku- ku- kumera Ah, usanga aba- abafite ubutegetsi n'abaf- n'ababushaka babuhatanira ndetse ugasanga rimwe na rimwe n'iyo kurangiye usanga buri muntu avuga ko yatsinze cyangwa atatsinzwe bikakunda kuzana imvururu ariko hano ngira ngo akantu k'akarusho ni uko uyu mugabo mwavugaga mu kanya bita bob wayini ntabwo ari umunyapolitike gusa ariko ari n'umusitari umuntu w'umuririmbyi ndetse um, mu bintu bi- bavuga ko byamufatishije ni uko aho yagendaga abantu benshi bazaga abantu benshi bazaga kandi ntibahirize amabwiriza bashyizeho yo kwirinda iki ki- cyorezo cya kovide ibyo bikaba ari byo bashingiyeho bavuga ko bamufashe ariko wa- wabaza guti bihagaze gute Uh, wabonaga mu mujyi abantu bigaragambya bafite baf- mu mihanda bashyiramo umuriro bakuma ay- amapine bakubiseho umuriro imodoka zimwe bazibuza kugenda abasirikare nabo babakubitamo ibyuka birwana bya bindi by'amaso ibyo byose ejo byari bihari n'uyu munsi byari bihari ntabwo turamenya aho birugakiye kandi wabonaga nabwo bwanyu ubu ngubu ntabwo bamuzanye mu rukiko Ah, nabonaga amakuru mu kanya bavuga ko ntabwo yazanywe mu rukiko ntabwo banazi ni ahantu bavuga ngo ntabwo azi abaganga be ntibamubonye Ah, abashinzwe ah, amategeko aba- aba- aba- aba- abavoka be ntibamubonye ibyo byose byateraga impungenge n'umwuka mubi mu bantu b'abafana be bigatuma bakomeza kwigaragambya bwana sabiti uh, wabikomojeho ndetse uh, na bwana mwine abivuzeho ibijyanye n'impamvu inzego z'umutekano zigaragaza ko ari zo zatumye uh, bwana bobi wine atabwa muri yombi uh, ko ari uko arimo gukora uh, ukwiyamamaza cyangwa se amakoraniro uh, adakurikije ibiteganywa n'amategeko cyangwa se amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi bo uh, izo ngamba se barazubahiriza Uh, kuvugisha ukuri perezida museveni we yageragezaga uku- gukendeza ku bantu kuko nyine ni perezida ufite ibikoresho byose by'igihugu abantu yabakuraga na cyane ah, abategetsi b'abahagizi be akabakura nko ku gisa bicara batatanye rero hakabaho abandi bariya bahagizi be ba buri gihe bakisuka ku mihare mbega ku- ku- kumwakira mu mwanya wagiyemo so ntawe wavuga ngo gavumenti yo na iri consistent nangwa se ngo iri gukurikiza aya mategeko y'icyorezo eh, mu, mu ngeri i- isororotse rwose kuko hari ibi- ibishushanyo tubona bivuye iyo ngiyo ah, mu madistrict umwo perezida ari abantu nta na gake bari bakurikiza a- aya mategeko aho icyo ni cyo kintu rero kiri kurakaza abantu cyane kuko itegeko niyo bavuze ngo ni itegeko ikwiriye gu- gu- gu- gukurikizwa n'abantu bose bari mu- mu- muri- muri- muri uku kwiyamamaza bakarikurikiza cyo kimwe ndetse n'aba- n'abapolisi n'abasirikari nabo bari mu ku- mu kureba ngo iri tegeko rirakurikijwe bagafata abanyapolitike bose uh, mu mashyaka yabo bakabafata kimwe bobi wayini yari umuntu uri femasi cyane uzwi cyane nk'umuririmbyi nubwo byakabaye ngo agiye nko mu mwanya atari ibi bya politiki ntaho yakabuze kugira abantu bashyamamara kuza kumureba Ni ubundi ndetse n'abashaka kureba uko asa gusa ni serebu mbega uko tubivuga ni serebu ni umuntu uzwi cyane umaze imyaka myinshi muri iki gihugu azwi nk'umuririmbyi rurangana ubwo ashizemo ibya politiki ngo ashaka kuba perezida w'igihugu rero kwa kumenyekana ko kuriyongera cyane kandi nk'uko bihagaze ubu ngubu ni we twavuga mbese nka simbo nangwa akamenyetso ko k'ubuhakanyi bwa perezidenti museveni baba batangiye kureba ukuntu abantu bari kumukurikira hari bakagira ngo icyo kimenyesha ngo ni ubushigikizi nangwa se ni amajwi iyo agiye kuzabona noneho rero bakagira ngo hakabaho nko gutinya ngo afite abamushyigikira benshi cyane ubundi ndetse ubasha no gusanga atari ko bimeze kuko nk'uko nkubwiye umuntu uri femasi cyane uzwi abenshi ngira ngo baba bashamara kujya kureba ukuntu afite uko ameze yego ntiwahakana ngo cyerekana ko afite n'abamuhagira ariko ngira nkaba ngira ngo igituma bakora ibyo bakora ntabwo ari ukuvuga ko gusa ariko none amategeko akwiriye gukurikirwa kuri iki cyorezo icyo kirahari ariko hariho impamvu ngufu bwana sabiti wari ubikomojeho ko bobi wayini ari umwe mu bakandida baza ku isonga mu bijyanye n'abantu bakurikirwa cyane n'abayoboke benshi ariko twakwibutsa abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya ko abakandida biyamamariza uwo mwanya kugeza kuri uyu munota ni abakandida cumi n'umwe usibye bobi wine wafunzwe ndetse hari n'undi witwa amuriyati nawe wafunzwe hanyuma hari abandi bakandida bamaze gutangaza ko bagiye kuba bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza aha twavuga nka generali mugisha muntu harimo generali henry tumukunde ndetse n'umuyobozi w'ishyaka rya dp nobert mao bwana frank mwine abo bakandida bandi bo ubona hari icyo izo nzego z'umutekano zibatwara cyangwa se n'uko bo batabona abayoboke benshi babakurikira muri ibyo bikorwa barimo byo kwiyamamaza bo bimeze gute iyo urebye amuriyati nawe akurura abantu nawe ngira ngo ejo bari banamufunze ariko baza kumurekura na henry tumukunde nawe bagiye bamugerageza gusa nk'abamufunga cyangwa bakamubuza ahantu agenda mugisha muntu we uyu ukurikiye yambara agapfukamunwa ugasanga na agerageje no gukurikiza amabwiriza ye wenda wavuga ko wenda abayoboke ntabwo ari benshi nk'aba nk'aba bobo wayini kubera ko tumaze kubivuga ni icyamamare abantu baza kumureba nk'umusitari ariko iyo urebye muri rusange ikibazo kinahari kubera uburwayi urabona isi yose edi mu gufunga iyo urebye ibiri mu burayi biri muri amerika n'ahantu hose uburwayi burahari ariko rero ibibazo biri hano ubu ngubu abayoboke bose nubwo wavuga uti ni uko bakurikirana kubera ko ari ibya politiki ariko burya nabo baratanga impamvu yo kubakurikirana kuko iyo urebye ntabwo bakurikiza amabwiriza muzahanga amabwiriza atuma kovide yiyongera mu bantu icyo kikaba ari ikibazo ariko abakandi bakandida nta bayoboke benshi bafite nk'abayoboke b'icyo cyamamare bwo guhanyi akaba ariyo mpamvu ngira ngo ibirimo kumubaho ntabwo biba ku bandi kubera ko abayoboke ntabwo ari benshi cyane
hanyuma se mwine ukurikije ibyo ubona iki cyari icyumweru cya mbere ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye ibyo bikorwa bigomba kurangirana n'itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa mbere ibi birabaha shusho ki y'ukuntu ibintu biza gukomeza kugeza mu kwezi kwa mbere urakoze bi iyo urebye mu by'ukuri ishusho birimo gutanga ni uko aho bigenda bigenda biragenda bikomera ngira ngo iyo unarebye n'imvugo imvugo ya bamwe baravuga ngo bafite icyo bita purani bi bivuga ko amatora ntabwo bazanayemera nubwo banayigiyemo na leta yo igakomeza ivuga iti dufite icyo twakwita abayoboke bazaduha amajwi tugatsinda ibyo bintu rero ni ibintu ubona ko amatora aho azarangirira mu kwezi kwa mbere bishoboka ko uzaba ko nta muntu uzemera ntabwo uzemera wumva uzaba watsinze sinzi ko uwatsinzwe azemera ibyo bigatanga ishusho y'uko ibi turimo kubona bishobora no kuzaba nyuma y'amatora
bwana sabiti wowe ubibona ute cyumweru cya mbere gusa kiranzwe n'imvururu kurasana abantu barenga cumi bapfuye abandi barafunzwe wowe urabona bigana he urabona bizagenda gute nemeranya na furanga nk'uko abisobanuye kuko uje kwitegereza amateka y'amatora yo muri iki gihugu ntabwo akunze kuba ay'amahoro noneho rero ukaba ufite iki cyamamare nk'uko edi nk'uko frank abisobanuye uyu ni umusore ukiri muto ufite ingufu nyinshi cyane ni umusore umaririje mbega kugira ngo yerekane yuko perezida museveni kidakomeye cyane nk'uko abantu benshi bibwira kumuhungabanya ku butegetsi afite aje abona ingorane nyinshi urugendo rwe abakurikirana ngira ngo porogaramu yawe baba barabyumviseho ubwo baje kumufunga ndetse akavuga ko bagize no kumukubita bikomeye cyane noneho rero ibi abakurikirana politiki z'ubuganda za uganda hano bakaba bareba yuko mbese bamwe babyita kubatizwa mbega kubatizwa mu mazi yo kugira ngo uhame nk'umuntu koko ukwiriye gucaringinga cyangwa se guhungabanya perezida museveni ababigerageza bose bibabaho ari we umangije icyinteye kwirarikira ni ukuvuga ko ubu ngubu aho bigeze ko abantu mbese ingufu leta ziri gukoresha ni nyinshi cyane kuko aba bantu bamaze gupfa simpamya ngo twari twagiraho amatora yapfuyemo abantu barenze bari muri makumyabiri kuko bihagaze ubu kandi ariho byatangiye iki ni icyerekana yuko iminsi iraza ndetse ahubwo iraba iminsi ikomeye cyane ngira ngo iki kigiye gutinyisha abantu abantu baratangira kujya baratinya no kujya gukora imirimo yabo mu mujyi wa kampala n'andi matawuni yitoroye noneho rero keretse habayeho impinduka hari gavumenti igakenderaho ku ngufu na bariya nabo ahari aba bashyigikira bobi wayini bagatangira gutinya ahari kubera abo bantu bari kwicwa atari icyo ngicyo ndeba ko amaraso akimeneka mu minsi iraza ariko sabiti kare ugeze kuvuga ko ibi bitagutunguye kuko ari ibintu abagande cyangwa se n'igihugu gisa nk'aho kimaze kumenyera ko buri gihe iyo amatora agiye kuba arangwamo ibikorwa by'urugomo n'imvururu gusa igitandukanye muri iki gihe ni uko abakandida batandukanye twari tumenyereye umukandida Kiza Besigye igishya cyangwa se icyo mubona gishobora guhinduka cyane cyane gishingiye ku bakandida barimo guhatana muri iki gihe ubigereranije n'ibyagiye biba ni nk'ikiye icyo ndeba ubu ngubu umanya nk'uko frank akubwiye hari abakandida be abandi icyenda bo tutavuzeho cyane impamvu ni uko badafite amajwi menshi cyane abashyigikira mbese iyi ntambara iri hagati y'umukandida yoweri museveni anari we perezida w'igihugu hamwe n'uyu mwana muto bobi wayini icyo ndeba kitari icya buri gihe ni ukureba n'abakandida nibwo bwa mbere ngira ngo umuntu utari umusirikare nangwa se udafite amateka nanga history nangwa background mu government nangwa se mu ntambara yazanye perezida museveni ku ntebe nibwo bwa mbere tubonye umuntu mbese utari udafite iyo history amuhungabanya bigeze kuri aya madara icyo kikaba kimenyesha yuko of course abazi bya politiki by'iki gihugu simpamya ngo abategetsi n'abafite ubutegetsi bw'iki gihugu babasha no kwemera ndetse nubwo katuvuge ngo nubwo bobi wayini yaba atsinze bireretse ko bimenyekanye ngo aratsinze twe tukaba tuzi yuko kitashoboka kugira ngo abantu bari mu butegetsi bw'iki gihugu ko bakwemera ngo umwana ng'uwo abategeke abazi amateka histori y'iki gihugu icyo nta ikindi kibatangaje ariko icyo kigiye kuzana rero perezida museveni ntaho yagakunze kugira ngo hagire umuntu uza ngo amuhungabanye kugeza kuri iyo poyinti yo kwerekana yuko burya kibasha gushoboka kumukuraho icyo ni ikintu abategetsi bamaze imyaka myinshi ku butegetsi muri afurika yose badakunze kwemera nicyo gituma ureba bari gukoresha igishoboka cyose kugira ngo mbese bemeza abantu sayikorogikare ngo ntabwo wahungabanya perezida ngo bikugendere neza so iyo niyo ntandukano ndeba uyu ni umwana muto uvuye mu buririmbyi ntabwo yabayeho umusirikare si umusirikare icyo ni cyo kintu ndeba gitandukanye n'abariya bakundaga guhagarara cyangwa se kuvuganya kwitsinda kuri perezida museveni bwana mwine wowe ubibona ute iyo urebye urabona abantu bari bamenyereye perezida museveni imyaka hafi mirongo itatu na urumva nafata nagira amahirwe agatsinda iyi manda araba agiye hafi imyaka mirongo ine umwana wavutse afite umwana wavutse perezida museveni n'abaye perezida ubu ngubu nawe ni umugabo n'umusore arabyaye ahubwo afite n'abuzukuru ibi ni byo bikwereka ko politiki hano ibonye indi sura ibonye isura hajemo abandi abasore hajemo abantu batari muri basanzwe bari muri politiki uyu ni umwana ejo bundi waje ari umuririmbyi avuye mu kuririmba abaye umudepite avuye mu budepite ati ndashaka kuba perezida nta mateka maremare afite kuko nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga aho ngaho ariko nicyo kikwereka ko niki kuki akurura abantu bangana gutya kuki akurura abantu ni nacyo bibaza burya ntabwo bari bazi ko ashobora no gukurura abantu nk'aba bose bari bazi ko azagira gutya wenda mu mujyi hano ariko agiye kujya mu byaro abantu baraza ajya hano abantu baraza ibyo ni bibaye bitumye rero bizana izo mpungenge batetse ibi bintu hari ikindi byahindura ku bintu tutari tumenyereye ugasanga rero ni ikibazo ngira ngo ni amatora ntanarangira uzaba utsinze uwo ari we wese bizerekana ko politiki ishobora guhinduka ku buryo icyo wari umenyereye gishobora kuba atari cyo gishobora gukomeza mu buzima bwa politiki ariko frank mwine perezida museveni amakuru atugeraho avuga ko yaba yavuze ko abarimo kugerageza gushakisha imvururu ni abatifuriza igihugu amahoro ndetse akavuga ko bamwe muri aba bakandida bashobora kuba bashyigikiwe n'ibihugu bitifuriza ineza ubutegetsi buriho akongera kuvuga ko abifuza kumuhungabanya barimo kumujyana mu kibuga amenyereye ni ikibuga cyo kurwana ikibuga cy'intambara icyo gihe mwebwe mubivugaho iki mubibona gute ibyo ngibyo avuga urakoze edi burya iyo urebye amateka amateka ya za guverinoma za afurika uko bigenda usanga hari n'ubundi abantu abari mu butegetsi bavuga ko hari abandi bashaka kubarwanya ibyo birashoboka birashoboka kandi twagiye tunatubibona no muri politiki z'akarere ugasanga hari abantu bivanga muri politiki no ku rwego mpuzamahanga usanga ibihugu hari ibishaka kwinjira muri politiki z'ibindi bihugu ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ibi bintu by'aya matora byo muri iyi manda ntabwo bizaba bya bindi tumenyereye kubera ko yari amenyereye guhangana n'abariya bantu bahoze ari abasirikare be yari amaze kumenyera abantu bamenyereye mu kibuga cya politiki none haje umuntu utazwi aho aturutse akaba icyamamare kurya ni ikibazo gishobora gutera ibindi bibazo ngira ngo bidashobora no kubona ibisubizo kuri ako kanya ariko we perezida museveni ni umuntu ufite n'ubundi ubunararibonye mu bintu by'intambara nk'uko abivuga ariko burya ngira ngo anamenyere n'ubundi kumvikana n'abantu ni nawe perezida ngira ngo u- u- ukunda kwicarana n'abantu bata- batavuga rumwe akicarana nabo akumva ibyo bavuga ndetse na rimwe rimwe ugasanga arabagaruye abashyize mu myanya barimo gukorana hanyuma se bwana sabiti ah, yego ah, hari abavuga ko imvururu zikomeje zigaragaza isura mbi y'igihugu ariko nanone hari abagaruka bakavuga ngo nubwo abantu perezida museveni bamwita umunyagitugu hari bimwe na bimwe yemera ko bibaho kandi ugasanga bishobora guha isura nziza ubwo butegetsi bwe cyane cyane aha ndavuga nk'urwego rw'ubutabera aho bavuga ko ah, ndetse na cyaguranye yabisabye avuga ngo arifuza kujya mu nkiko kugira ngo zibe ah, zakemura icyo kibazo mubona hari icyo inkiko za uganda zizafasha kugira ngo ah, i- ibi bikorwa byo kwiyamamaza bigende neza Ah, inkiko zangaha edi abazi amateka y'iki gihugu inkiko ntabwo ah, na cyane ku nzego zo hejuru cyane ntaho wavuga ko ah, zifite ubushobozi bwo ah, guhitamo eh, igikorwa nk'icyo mbega zidafite ah, ubundi ah, izindi ngufu zi- zizishungereye rero kugira ngo ugire ngo inkiko hano zifite ubushobozi bubasha guhindura ah, imbera y- y- y'ibya politiki aha ngaha uko ni ukugira ah, ni ukugira ukwi- kwizera ko hejuru cyane ko ndeba rwose eh, umuntu aba a- amara igihe kuko tuje tubibona abenshi ah, perezida batsinda muri aya matora abenshi bakunze kujya mu ikosi cyiza benshi igihe buri mirunde enye yose aho perezida yamutsinze yagiye muri izo nkiko ndetse akenshi inkiko zikavuga ko zikemeranya na besigye kuko ko habayeho ah, kwica ko habayeho ingufu nyinshi ko habayeho ubutabera mu- mu- mu matora ariko rero bakaza guca umu- urubanza bakavuga ko ibyo byose nubwo byahabaye ngo ntaho byabaye mbega byageze ku rwego ah, rwo guhindura ibyavuye mu gutora so ibyo ni ibintu abazi uganda na- n'amateka yayo bamenyereye neza nicyo gituma ureba aha ngaha ngewe ikindeye no kwirarikira ah, uyu mwana ah, urebye ndetse n'abamushyigikira ah, abahakanya perezida mbese nk'uko ah, frank yabivuze kugira ngo hari ku bw'imyaka myinshi abantu bamaze kwiheba bamaze kwiheba uh, ku- mbese kugira ngo ubu abenshi be- bemeye ko perezida museveni atavanwaho n'amatora nicyo gituma ureba bumwe politiki z'uyu mwana zirirandiko cyane afite u- umujinya mwinshi eh, ah, n'abamushyigikira benshi mbese afite uburakari bwinshi cyane Mm.
nicyo gituma njye nirarikiriye ngo ufashe ubwo burakari rero na cyane bw'aba bw'aba ba- aba- aba bagizi b'uyu musore bamwe benshi na- ni abana bato nk'uko frank abikubwiye umuntu wavutse muri mirongo inani na gatandatu aho mvugira hafite imyaka mirongo itatu n'enye kandi urebye imibare nk'uko ibyerekana ah, ku- kubara kw'abantu kwakozwe m- muri bibiri- bibiri na cumi na kane ubu ngubu aho duhagaze imibare birerekana ko mirongo inani ku ijana mirongo inani ku ijana ah, y'abantu bari muri uganda ni abantu mi- miliyoni mirongo ine n'enye bavutse nyuma ya perezida museveni kwicara kuri iyo ntebe rero aba basore nibo buzuye muri iki gihugu abenshi barasomye nta mirimo bafite Mm.
rero abo bafite umujinya mwinshi bafite uburakari bwinshi amaraso ariruka mu mubiri simpamya ngo bashobora kwicara ku ntebe na perezida ngo ba- ba- bateshe mbe baze kumvikana icyo sinkireba ko ari ikintu cyapfa gushoboka nicyo gituma nirarikiriye ndi iminsi iraza rwose iraba iminsi itoroshye muri iki gihugu bwana ah, mwine ah, ubwo burakari n'umujinya sabiti yari akomojeho wibaza ko atari byo birimo gutuma inzego z'umutekano ndetse n'ubutegetsi zishyira ingufu zidasanzwe mu kugerageza guhashya iyo myigaragambyo yes ahubwo buriya na perezida amaze kuvuga mu kanya nonaha nabona ari mu kuvugira yari ari iriya za karamajya aho arimo gushaka amajwi yavuga ko abantu bashaka guteza akaduruvayo bazabakoreshaho ingufu ingufu eh, bazibone Um, aho bafite uburakari ariko uburakari nabwo burya ah, saba burya saba bobo wayini bonyine iyo ubonye bobo wayini hari abantu abandi ba- ba- ba- bamusunika ngira ngo uzi impamvu umugabo bita besigiwe yanze no kujya muri mu matora yaravuze ngo aya matora ntabwo ashobora kujyamo ngo atsinde ahubwo afite icyo bita plan b ahubwo bakanavuga ko umuntu wese udafite plan b ntabwo azakorana nawe ndetse yanavuze ko nta n'ubwo azajya ku- ku- gushakira amajwi ah, wa- um- uhagarariye ishyaka rye ah, kereka n'aba afite umurongo nk'uwa plan b cyangwa azashyigikira uwo ari we wese ufite icyo bita plan b ntawe uzi icyo plan b bisobanuye wenda waba ari uwo mujinya ndetse ari uwo bakoresha ubona batera amabuye bafunga imihanda ba ba- ba- ndetse hari n'aho bashyiraga i- i- i- i- i- ibibuye byinshi cyane ah, abaso- abasore ba- bagafata- ba- bakabuza imodoka gutambuka ukabaha amafaranga kugira ngo utambuke ibyo byose uwo mujinya ushobora kuba nawe utuma abasirikare bakoresha izo mbaraga ah, ku- ndetse burya imico tunamenyereye burya nuko abangaba nta nubwo batera amabuye cyangwa kwigaragambya konyine ariko usanga harimo no no gusahura burya baragenda bagasahura ugasanga ba- bari mu ku- kwinjira mu maduka ya- hari n'abavugaga ibintu ba- ba- bashyiraga kuri za Whats- whatsapp bakavuga ngo mutwike abantu ibyo rero leta igomba gukoresha imbaraga kugira ngo n'abashaka kubigerageza batabikora kuko burya nubwo bafite ibyo bibazo byo kwigaragambya baraguhungabanya umutekano w'abandi barimo gukubita abantu nabo ubwabo bara- baratwika ibyo bintu ba- imodoka barazikubita amabuye ibyo bintu rero by'umujinya nibyo bituma leta igomba nayo kugira icyo ikora kugira ngo ihumurize n'abo ngabo badashyigikiye ibyo bikorwa cyangwa abashaka no gutora perezida wenda aba- bamwe bari bafite n'imipira y'u- y'u- y'ishyaka rya museveni wasanga abantu aba- babakubita baba- baba- baba- biyambura iyo myenda urumva bafite nabo ubwoba ibyo rero bituma abantu bumva ko ah, ibize ibigiye gukurikira bitari byiza ndetse na leta yagombye kugira icyo ikora kuko leta bari nayo bari kukubwira bati mugire icyo mukora kuko natwe abangaba barimo kwigaragambya nta mahoro ni ukuduha bari guteza umutekano mukeya Mm, hanyuma se ibyo bashaka leta ko ikora ah, ni nk'ibiki mu gihe nanone uvuga ko ah, igituma benshi bagana imihanda bagakora n'ibyo bikorwa ari uwo mujinya kandi bakaba babona ko badashobora kugera kuri iyo ntebe yo guhindura ibintu ah, mu nzira zemewe cyangwa se zisanzwe zo gutora kuba umuntu yigaragambya ntabwo kuko kwigaragambya burya ni n'uburenganzira buri n'amategeko ya hano njyewe n'amategeko mpuzamahanga yemera ko umuntu eh, nizo bita fundamentals ko umuntu ashobora kwigaragambya ake- akavuga ikimuri ku mutima icyo ashaka ko bakore cyangwa kitamunyuze ariko kwa kwigaragambya kwawe ntabwo ugomba kubuza abandi mahoro cyangwa nk'urugero iyo ugiye kwigaragambya ntabwo ugenda ugatera amabuye iyo ugiye kwigaragambya ntabwo utwika inzu iyo ugiye kwigaragambya ntukubita umuntu none se niba wowe uvuga ko ibitekerezo yaba tubyubahirije wowe ntubahirize abandi demokarasi ufuganiye ni nacyo kibazo kinahari kuko yiba wowe uvuga uti abantu bari mu kubahiriza ntabwo ba- bubahiriza ibyo ushaka ariko wowe nawe ntabwo wubahiriza iby'abandi ibyo rero nicyo kibazo leta igomba no kuza mukereka ko ufite ingufu kuko leta iyo iterekanye ko ufite ingufu biba byageranyiranye n'ubundi banayikuraho ku mbaraga ni- ari nabyo banashaka urumva bafite bya bindi bya bindi ama- amateka yandi yavuye muri arabu sipuringi ngo byabaye za sudani byabaye egiputi so barumva ko wenda na hano bishoboka kandi koko iyo unarebye ibyo bise purani b usanga ari wo mugambi wihishe muri ibi bintu leta hanyuma se bwana sabiti usibye izi mvururu aba bakandida hari umwanya babona wo kugaragariza abaturage gahunda bifuza kubagezaho Eh, urakoze edi Ah, iyo mpamvu rero abantu benshi ni- ni- niyo ba- ba- bahakanyaga ah, imyifatire y'umukandida bobi wayini bavuga ko we icyo icyo mbega akunze gutera imbere ni u- ni u- ni ukuba mbese azi a- azi ngo ni icyamamare akajya mu bantu akavuga ko hakwiye kubaho impinduka ariko ntasobanure mbese ubu butegetsi bwavuye we afite intego ki we manifesito ye ahubwo niho amaze kuyisohora mu minsi mike ishize ariko ibya politiki by'ahangaha abantu benshi ntaho batora bw'ubukozi bw'umuntu aho imikorere inshingo z'umuntu afite abenshi bakunze gutora ku bw'izindi mpamvu simpamya ngo uje ugatangira gusobanurira abaturage iby'intashya y'igihugu ku butegetsi bwawe uko bizagenda abantu benshi ndetse baba batabyitayeho abanyarwanda benshi baracyafite ingorane n'ubukene abantu abakunze kwiyamamaza cyane barabizi ndetse si ba perezida gusa ahubwo n'abadepite iyo bagiye mu byaro abantu babasaba agasuru ko kwinywera ibyo ni akunya agasabune ibyo nibyo bakunze kuba babasaba nicyo gituma ureba gutsinda perezida museveni ufite ubutunzi hafi bw'igihugu cyose mu ntoki ze ntaho byakoroshye nubwo hakabaye kwishyura ukizana mu matora amashiringi asesekarira hariya ntabarika ibyo byo kuvuga ngo basobanura yego baragenda hariya bagahagarara hejuru y'ayo mamodoka yabo bakavugira mu mizindaro bakavuga ko by'uburezi nanga amashuri bagiye kuzubaka bakavuga ariko ibyo abaturage bano ba buri gihe baba batabyumva baba yego baba bahagaze aho ngaho nk'abumva ariko ibyo ntabwo ari byo bikunze kugira imbaraga cyane gukurura akaruru nangwa se ijwi ry'umuntu kugira ngo azaguterere ijwi hanyuma se bwana mwine hari abahanga muri politike ku mugabane wa afurika cyangwa se n'abandi bashakashatsi bavuga ko uh, yego museveni yagiye akomeza kenshi gushakisha kugundira ubutegetsi ahindura amategeko kugira ngo akomeze yiyamamaze ariko bakavuga ko uko imyaka igenda uh, yicuma ni nako n'intege ze zigenda zigabanuka bagatanga nk'urugero rwo mu gihugu cya zimbabwe aho nubwo perezida robert mugabe yagerageje uh, gukora ibyo yari asanzwe akora aho kubera ikibazo cy'intege nke n'abantu kurambirwa bitamuhiriye mwumvirije abatavuga rumwe na leta ndetse n'umwuka uri mu gihugu mubona ibyo bishoboka mu gihugu cya uganda ese izo ntege museveni zaba zaracitse cyangwa se aracyafite ingufu nk'uko yagiye abikora mu myaka yashize urakoze di nawe yaranabivuze ngira ngo ashaka manda iyi ngiyi yarangije yaravuze ati umuntu yujuje imyaka mirongo n'itandatu mu by'ukuri mirongo mirongo n'itanu iyo urebye imbaraga zigenda zikendera ndabona yaranavuze ko icyo gihe azashaka undi muntu umuntu akamushyiraho cyangwa agatuma abandi bishakira undi muntu ariko muri politiki buriya nicyo kibazo muri politiki ibintu byose ni igihe abantu muri politiki babura igihe abantu muri politiki bareba ibiriho icyo gihe ntabwo bareba ibizaza nicyo kibazo kiri aho ngaho ariko urebye abagereranya politiki ya zimbabwe n'urugero na politiki ya hano burya hari aho bitandukanira hari aho bitandukanira gatoya ni uko burya iyo urebye uko abayoboke bakuyeho perezida wa zimbabwe ni abantu bari mu ishyaka rye abantu bari mu ishyaka rye abasirikare be bakuru bari abasirikare barwanye nabo mu ntambara bari bakiri mu gisirikare hano rero usanga bitandukanye usanga abari mu ishyaka rye hano rya museveni ni abantu ubona nubwo nubwo badashaka kubivuga cyangwa ngo bagerageze kwerekana ariko nabwo hari abatishimye ndetse muri abo ngabo tubavugaga mu kanya b'abasirikare bakuru hari abasirikare bari no mu ishyaka rye bavuyemo ariko abo ngabo barashaje ntabwo bari bakiri mu gisirikare igisirikare kirimo iki afite ubu ngubu kirimo abasore kirimo abantu aha amabwiriza bakayumva ndetse no mu ishyaka rye ishyaka rye ntabwo rikiri abandi ry'ibigugu abari mu ishyaka ubu ngubu ni abantu bashyashya ni abantu bashya ugasanga bafite ibitekerezo bitandukanye icyo rero ugasanga ntabwo wakigereranya cyane na zimbabwe cyangwa n'ahandi hantu muri afurika ariko muri politiki byose birashoboka ebyiri kereka icyo bita ifirimbi ya nyuma imaze kurangira bwana sabiti mwina arasa nk'ugaragaza ko uwo mukambwe nubwo ashaje ariko ingufu z'ubutegetsi aracyazifite nyinshi nemeranya nawe cyane rwose nk'uko abisobanuye kuko perezida museveni iyo uje kuvuga ku kintu twakise political strategy nangwa se ubwenge n'ubufindo bw'ibya politiki ba perezida muri afurika banganya nawe ni bake kuko akubwiye yuko kitari ikintu gishyitse kugereranya uganda na zimbabwe arashyitsa kuko hano umuntu wese uwo bagatekereje ngo yakeguye umutwe agaharanira iyi ndebe y'ubwa perezida mu ishyaka rya nrm riri ku butegetsi nangwa se muri bariya bari hamwe mu kigunda mu ntambara yazanye museveni ku butegetsi abo bose uwigeze kubigerageza wese ngo yerekane nubwo kakabaye gake kangana katagira uko kangana akerekana yuko afite ibitekerezo byo guhangana nangwa se guharanira iyi ntebe uwabigerageje wese haba mu gisirikare nangwa se mu gipolisi uwo ntabwo yamaze kabiri icyo cyerekana ngo museveni yakoze icyo bita mbese yavanyemo abo bose bakerekanye yuko bakagize ingufu na cyane mu gisirikare kuko ahangaha igisirikare ni ikintu gikuru cyane mu butegetsi bw'iki gihugu rero igisirikare kiri mu kiganza kiri mu biganza bya perezida museveni nta no gushidikanya ko hari na gake igipolisi kiri mu biganza bye ishyaka rye riri mu biganza bye mbega ni ukuvuga yuko we yagize ubwenge ubufindo yabumenye kera ntaho yigeze umugisha na gake abakamuhungabanyije muri iri shyaka nangwa se mu gisirikare icyo ni ikikwereka ngo atari we ushazeho ngo ibihe bye birashize birarangiye ntabwo cyoroshye kumuvanaho noneho rero kibaye ngo nta muntu wo mu nda nangwa se mu shyaka ubishoboye kandi tuzi yuko igisirikare gifite ingufu nyinshi ku butegetsi bw'iki gihugu kikaba cyerekana ndetse abasoma bya politiki tukaba tuzi yuko kitoroshe kugira ngo umuntu ave hanze ashobore kumukuraho uri kureba uwigeze kuza hafi cyane kubigerageza yari kiza besigye yari koroneri muganga we muri iyo ntambara urabizi eti nawe byaramunaniye uyu tumukunde generali tumukunde waje nta we nta no gushidikanya yari umuntu abantu batinya cyane akiri mu gisirikare akiri mu gisirikare rero yamaze kuvamo mu sisitemu baje bamurundaho umutwaro w'ingufu zose z'igisirikare n'iz'ubutegetsi ubu baramurangiza mugisha muntu ni umuntu just uraho yabayeho umukuru w'igisirikare ariko tuzi yuko nta bushobozi afite bwagikora iki ni ikikwereka ngo perezida museveni aracyari ahangaha icyo nicyo ndetse kibabazana cyane abantu abo batamushaka ayo mazima nk'uko nyakubwiye icyo rero kibazanira agahinda kenshi kuko bareba yuko mbega nta yindi kiri kuzana n'ubu butabanguka ahangaha mu gihugu ko abantu bari kureba ngo ntiwamukuraho mu matora nta muntu mu gisirikare wenda kuzavayo ngo yegure umutwe ngo agire icyo avuga kuko ibyo biba birangiye cyo gituma benshi ndaba abasirikare bakuru abenshi bikoreye amashiringi yabo barakize bamwe barebye ibyo perezida akorera bagenzi babo babigerageza nabo baribwira ngo ariko kweri iki ni ikintu cy'umuntu yakwirirwa ati igihe ajyamo bakareba uko bihagaze bakabivaho nicyo gituma ureba abana cyane abana b'urubyiruko bafite umujinya mwinshi kuko gisa nk'aho kimaze kugaragara yuko bishoboka kumukuraho mu mateka nangwa se mu nzira ishyitse nk'uko itegeko nshinga ribisobanura ntabwo cyashoboka noneho rero nabo batangiye nyine nk'uwo mujinya nakubwiye batangiye kuwukoresha U- mbega urebye ibishanye bi- byo bafashe mu kibuga ubu ngubu uyu munsi ukareba rwose aba bana ari kuza gusu- ari kuza gutera amabuye umusirikare ufite imbunda n- n'ibisasu abenshi ba- baga- baga- baga- bakagira ngo barwanye abasirikare bafite imbunda iki ni ikikwereka yuko abana benshi cyane bamaze kukireba ko kidashoboka ah, kuvanaho uyu mugabo noneho rero bakavuga ngo reka dukoreshe ururimi nawe rwazi neza ingufu aho rero edi nanjye uzi ura- utsinda iyo ntambara nk'iyo ngiyo ro- ntabwo ari umuturage rwose kuko umuturage nicyo gituma ureba abenshi bari gupfa Mm.
ikintu cyo nizera ko kigiye kuviramo ingorane cyane iki gihugu kuko amaraso menshi ari bumeneke Mm. Ah, bwana mwine mu kanya turaba tugeze hafi ku musozo w'iki kiganiro ah, ariko sabiti yari avuze ku bijyanye n'umujinya ah, cyane cyane uterwa n'uko abantu batabona ibisubizo cyangwa se ah, basa nk'aho bataye icyizere ariko hagati aho ibihugu imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu abakuru b'amadini muri icyo gihugu cya uganda abayobozi b'ubwami aho ngaho muri icyo gihugu benshi bakomeje kwamagana ibyo bikorwa by'inzego zishinzwe umutekano Ah, hari icyo mubona ibi bishobora guhindura ku bijyanye n'uburyo cyangwa se ingufu zirimo gukoreshwa n'ubutegetsi kugira ngo zihoshe iyo myigaragambyo hanyuma igikorwa cy'amatora kizarangire neza uyu mugabo perezida museveni ni inararibonye kera ibintu turi mu kuvuga ntabwo ari ibintu yabaye mu myaka itanu nyinshi kandi ngo ari imyaka mirongo itatu ahubwo ibintu yabitangiye muri mirongo irindwi muri mirongo irindwi burya muri mirongo irindwi n'icyenda hano habaye gukuraho ibya nini yarimo inkuru yarazibonye zabaga hano hajyaho perezida umwe yavaho hazaho undi yavaho habayeho amatora muri za mirongo inani yari ayarimo arabibona barigaragambya biragira gutya birarangira ajya mu ishyamba imyaka itanu yarabibonye byaba mu- avuye mu ishyamba haba hano hari akavuyo hari inyeshyamba izi ngizi hari bariya hari abatiba barwana ibyo byose izo nyeshyamba zose zari za guru za majyaruguru ya ba adf ba yosefu koni ni umugabo umaze igihe muri ibi bintu aba bantu tuvuga abanyamadini ni abantu ahamagara akicara nabo akabaganira ni umuntu wumva aganira nabo a- ibyo mutumvikanyeho nta- ntakoreshe i- i- imbaraga za zindi kuri abo bantu ugasanga ni umuntu uzi kucyo bita dialogue azi deba azi dialogue azi kumvisha abantu afite ururimi rwumvisha abantu bakicarana bakumvikana njye mwumva ko n'amadini iyo uyarebye hano amadini ntabwo avuga rumwe ngo iyo urebye amadini yagiyemo hacikamo hari abanyamadini bangaba evangirikozi ubusanzwe baramushyigikiye cyane ugasanga abanya- aba- wenda abandi b'abanyagatolika batamwumva cyangwa batamwumva cyane ibyo byose ni ibintu amenyereye azi kubijera azi kwicara nabo azi kumvikana nabo njye nkumva ko n'ubu ngubu abanyamadini burya hari icyo bita ngo a carrot and stick karoti ni karoti nyina mu kinyarwanda ne sitike ni nka ni ni nk'inkoni sitike ni nk'inkoni azi kubikoresha ahari iki- iki- ishaka karoti arayitanga igishaka inkoni arayikoresha ibyo rero bigatuma ari flexible muri politike akaba ariyo no mpamvu bitumye amara iyi myaka yose ntagerageza gukoresha umujinya w'umurengera kandi ahashaka ingufu arazikoresha iyo abonye izo mbaraga zitari bukore neza agashyiramo politike ibyo byamugize inararibonye ngira ngo bamwe bamwita nacyo bita porofeso ofu politikisi bivuga ko iyi mijinya n'ubundi ni umujinya w'amatora se mumenti y'amatora iragenda gutya bagire gutya bamwe abaha iyo karoti mvuze abandi bashyiraho iyo iyo nkoni usanga amatora ararangiye kuko burya ah, politiki ni igihe ma ibi bintu rero n'ibintu amazemo igihe ntibinaze kugera njye nkumva ntabwo aba banyamadini tuvuga cyangwa n'abandi bantu bafite izo bita traditional rulers or leaders ah, bashobora kugira ikintu ah, bahindura cyane kuko azi kwicarana nabo bakanabiganiraho hanyuma se sabiti eh, wowe uko ureba ibintu wavuze ko ibi bidatandukanye n'ibyagiye biba ubwo ni ukuvuga ko abantu bakwiye gutegereza ko n'ibizava mu matora ari ibisanzwe basanzwe bamenyereye cy- cyangwa hari ukundi ubibona
we rwose ni kuko nta nta kundi ntabwo perezida agiye kuzavanwaho n'amatora abamuhakanya bose babaye onesiti nangwa se bakavugisha ukuri nabo barabizi uvanyeho intandukano nk'uko nkubwiye cyiza besige yari koroneri mu gisirikare yagerageje imirundi enye biramunanira avuga ko iyo purani bi mugenzi wanjye yavuze avuga avuga ko kitashoboka kuvanaho perezida unyuze mu matora ariko hano abantu bakomeza gutora na cyane aba baturage ba buri gihe bibe bo mu byaro bakunda perezida kuko yazanye amahoro n'umutekano icyo barakimushimira cyane kuko babonye ubundi butegetsi ubwo aba ibiyamini n'aba opote nk'ababyeyi bacu nyine ariko nk'uko nkubwiye abo ntari benshi cyane abenshi barapfuye abandi bari gupfa abandi barashaje igihugu cyuzuyemo urubyiruko cyuzuyemo abana bato abasore n'inkumi cyuzuyemo abana bagiye muri za kaminuza barangije gusoma ariko nta mirimo babona icyo nicyo gituma abenshi bazanaza gutora kuko mbe yego ni igikorwa kitazagira icyo gihindura bikabije ariko nicyo gikorwa cyonyine abenshi icyo bashoboye gukora kuko abandi abatamushaka ntibagiye gufata imbunda ngo ngo baje mu ishyamba bazi ideyi y'icyo gikorwa ko iri hejuru cyane kandi abenshi ntibashaka kwiha yo kujya gukora icyo gikorwa noneho rero bazaguma batore ariko ubwitegerezi bya politiki by'aha ngaha tuzi yuko amatora atarenda kumuvanaho icyo navuga edi ahari hagize ikintu kinini cyane gihindukaho ku bashyigikira gavumenti ya yoweri museveni bo hanze y'igihugu nk'uko uvuze ko amaze kubivuga ngo yibwira ko bamwe aribo bahagira cyane aba bana bari gutera imvurinde hano mu mujyi ariko abamerikana cyane leta zunze ubumwe za amerika abaduha amashiringi menshi cyane sinzi ko ntabita mu kinyarwanda ba donaza abashyigikira igihugu abaterankunga amashiringi abo nta urebye urebye ukuntu bya politiki bihagaze muri aka karere ukareba n'amasomo bamaze kwiga mu kwiyinjiza mu bya politiki by'ibindi bihugu ugiye nka za iraq ukareba uko bakuyeho sadamu bagasiga icyoba kidafite ubutegetsi isis ikazamo ikabazanira izindi ngorane ikintu kita regime change cyakundaga kuba intego y'ibyo bihugu ntabwo abantu benshi bari mu butegetsi muri ibyo bihugu bakibishaka kuko iyo uvanyeho ubutegetsi burya uba wuguruye ibindi bintu ubundi usanga utariteguriye reba ibiri muri libiya bamaze kuvanaho gaddafi bo bitaga umuntu mubi none igihugu ubu ngubu ntawe cyategeho ibyo byose ukareba ngo barareba ngaha muri uganda barebe ubundi uyu mugabo agiye habahiki niyo mpamvu kuvuga ko ibyo bihugu by'ibikire bifite amashingi menshi byohereza ngaha kuko bimaze kureba ibivamo iyo byiyinjije mu bya politiki by'ibihugu batitegereje neza hakavamo ndetse impinduka mbi no gusumba abo bategetsi bo bavanyeho abenshi basigaye batinya kwiyinjiza mu bihugu bakavanaho umutegetsi hakaza kujaho ndetse undi ahubwo usumbya uriya ibyo bakisi ibyo bikorwa badashaka nangwa se ubundi igihugu kigasambagurika mbega kigahinduka akarere ko batashobora gutegeka so ku bw'iyo mpamvu nkaba ndeba batarenda kwiyinjiza cyane hano mu gihugu yego bakomeza gukora ibintu bike bike mbega kwereka uriya uhari ngo adakoze ibyo bashaka babasha kumuvanaho ariko uko bihagaze mbese nk'uko mugenzi wanjye yabivuze n'imirimo perezida museveni akora muri aka karere k'inyanja naze great region bakaba ntareba ko bari hafi gushyigikira izo ngufu zindi zabasha kumuvanaho no ku bw'iyo mpamvu rero nkaba navugaga ko numva ngiriye imbabazi aba bashaka ngo ahave kuko urebye mbega ukurikiranye buri sayidi zose ukitegereza uko ibintu bihagaze uyu mugabo aracyaranga aracyari ku butegetsi uvanyeho nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze nyine hagize ibindi nyine bihabaye ntawe inama ntibimenyaga igihe cy'umuntu so otherwise nkaba ndeba ko impinduka hano atari y'aka kanya
bwana frank mwine wowe ubibona ute sabiti arasa nk'ugaragaza ko ibyavuye ibizava mu matora bisa nk'aho bizwi ko nta mpinduka izabivamo wowe ku giti cyawe nawe niko ubibona mu gusoza yesi iyo urebye iyo urebye ni nayo mpamvu twavuga ko abantu bose bigaragambye barihebye ni nko kwiheba kuri njya mu matora ntabwo nzakora iki nzayatsinda bazi imbaraga uyu mugabo afite imbaraga mu gihugu abantu bose bo mu cyaro abenshi cyane majorite yo mu byaro bihingira nubwo abo bantu batavuga bamwe bavuga ngo barakennye ariko abantu bo mu byaro arahenga akeza agacuruza ibintu by'abicuruza akabirya akaryama agasinzira ibyo bintu umuntu usanzwe w'umuturage buriya n'ibyo akeneye kandi nibo benshi cyane akaba rero na perezida burya w'akarere cyane cyane inararibonye ubu ngubu urabonaga ibintu biri muri etiyopiya niwe muhuza niwe baje ubu ngubu baje hano kampala bari mu kugira ngo abahuze urebe intambara zo muri somaliya urebe intambara zo muri central african republic intambara zo muri sudani azifitemo uruhare mu kuzihosha cyangwa no gushyirayo abasirikare kugira ngo barinde amahoro abazungu nabo bakamuha inkunga bagakorana ni patena ni umuntu wabo barakorana kugira ngo rero upfe kumukuraho gutyo ndetse unamukuza ko abana nk'aba ngaba mbona batarabona utagira inararibonye byazakomera cyane byazakomera cyane ndetse bikanakomera aba ngaba turimo kuvuga kuko ubwabo nabo nubwo babivuga gutyo ntabwo bageze bashyiraho umuntu umwe umuntu umwe nubwo bavuga ngo turashaka tuwukureho uyu mugabo perezida museveni ariko byabananiye ubwabo kumvikana bashyireho umuntu umwe ugiye guhangana amajwi yabo bayahe uwo muntu umwe akaba ariyo mpamvu rero nareba nubwo ngira ngo banakuraho museveni ubwabo ntabwo bakumvikana akarizo nabwo ikibazo abantu bavuga bati se niba mwe mudashobora kumvikana ngo mushyireho opozisiyo umwe kandi murwanya umuntu umwe nicyo kitwerekana ko nyine mufata ubutegetsi amahoro azaganza akabaho nk'uko amahoro yari ahari ibyo rero bikaba bizatuma wenda museveni nubwo ashaje ariko atazorohera abantu ahanganye nabo ndetse akaba ari no mpamvu tubavugaga ko aba bantu babona ko batazatsinda amatora bagashaka gukoresha yandi purani bi bavugaga ari nabo banayivuze ko bazakoresha purani bi ari nayo bashaka gukoresha bakoresha ngira ngo ibyo bagiye babona ahandi hantu nko mu majyaruguru yo muri afurika frank mwine inararibonye muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari ukaba n'umunyamategeko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire nanjye ndagushimiye di murakoze cyane benard sabiti nawe ni inararibonye muri politike y'akarere nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire bwana sabiti urakoze ndagushimire nawe nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura